بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آه، برمسة دبر كيستي آه، صدركا hawaasni muslimaa itti gargar qoodamu shan tahuu dubbannee shaneenirraa warri tokkoffaa warra amantiin isaanii haalan guutuu muslima qulqulluu irrii tokkollee hin qabneeti warri kun duula tabuukanarraa qooda gugurdoo fudhatan warreen kana haga tokko maqaa dhoofne usmaan ibnu affaan waan inni hojjate sadaqaa keessatti abubakar siddiiqi umarii abdiraxmaan ibnu awfi hedduun isaanii horii baay'ee baasanii qooda irraa fudhatan warri kun sadaqaa guddinne ifiitiin imaanni isaanii guddaa tahuu nu ibsan sadaqaan imaanni nama waa sadaqatee san dhugaa tahuu si garsiifti sadaqaa wanni jedhamteeyyu liannahaa tadullu calaa sidqi imaani saahibihaa kana irratti gaafii tokko gaafii nama namni wal gaafatuu hin malu sila warri kuyyoo horii guddaa rabbiin kenneefi horii gurguddaa sadaqate namni horii kana hin qabne sadarkaa warri sun ga'e isa ga'uu hin danda'u ni danda'a deebin ni danda'a hagam takka sadaqattee miti wanni ilaalamu waan dandeettu sadaqatte moo hin sadaqanne yoo waan dandeettu sadaqatte wanni ati dandeettu sun akkuma rabbii hoo nama waan guddoo sadaqate irraa qeebaletti sille sirraa qeebala tanteetun isa dura bu'uun mala kanaafu maal jedhan rubba dirhamin sabaqa alfa dirham dirhamni tokko dirhama kuma tokko caaluu malaa jedhu akkan faana fakkeenyaaf namni tokko horii guddaa qaba horii kuma dhibba tokko qaba kuma dhibba tokko kanarraa kuma tokko dhibbarraa harka tokko sadaqate kuma dhibba tokko qaba kuma tokko sadaqate harka dhibbarraa hagam harka dhibbarraa tokko waan guddoo muusin kuma tokko namni tokko ammoo dirhama lama qofaa qaba qarshii lama qaba lamaan kana bakka lamatti gargar qoodee tokko sadaqate tokkoo inni sadaqate kun horii isaatiin wal bira qabdee yoo laalte harka dhibbarraa shantama jechuudha harka dhibbarraa shantama sadaqate lakkoofsatti yommuu ilaalan qarshiima tokko qarshii takka qofa harka dhibbarraa shantama immoo qabeenya isaati yoo wal bira qabdee ilaalte eenyuttu isaan lamaan jarri kun jara kana lamaan rabbi biratti eenyutu ajrii qaba ka qarshii takka sadaqate kanatti ajrii qaba maaliif waan qabu bakka lama qoodee harka tokko sadaqate kun ammoo waan qabu bakka dhibba qoodee harka tokko sadaqate kanaafuu hagam takka baafte miti qabeenya kan keetirraa dandeettii dandeettirraa maal baafte onni ilaalama amantiin amantii warra dureessaa qofa aamiti talakkuma horii guddaa baafte walirra ajirii guddaa argatte dhaniimiti tantee diqqittii tana akkuma nama malyoona guddaa sadaqatee sanitti rabbiin guddaa sii guddisa sii qarshiin tokkichi kun malyoonuma siif wanti qabdu tagas duuba tanaafuu namni waan xiqqoo qabu xiqqoo tanarraa yoo sadaqate akka gudditti ilaalu sanitti rabbiin guddaan guddisaaf faallan kanaa hoo namni iimaana hin qabne horii guddaa yoo sadaqate rabbi irraa hin qeebalu hagamii hagam namni munaafiqaa na haa arganiif na haa dhagayaniif horii guddaa baasee rabbiin guddaa irraa hin qeebalu kanaafuugaa warroota sadarkaa gugurdaa guddaa keessatti argame sanirraa nama baay'ee horii baay'ee hin qabne ka horii xiqqaa qabu sadaqate jira nama waan nyaatu dhihana xiqqarraa fidee waa sadaqate wayaa xiqqoo qaburraa waa sadaqate horii xiqqaa qaburraa waa sadaqate waa timire wahii sadaqate qarshii wahii sadaqate namuu waan haga qaburraa waa sadaqate kanaafuu hadiisa tokko ka imaam ahmad musnada fii keessatti odeesse ibnu maajalleen sunana fii keessatti odeesse abii kabshaa al'anmaariirraa radia allahu anhu قال وانجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربع نفر فكين أمة إسلاماتنا أكا فكي جرى أفورية جرى أفور فكي جرى أفرانسا كيسا على ممال جدي رجل ما آتاه الله مال رب هريك النف وعلما علم ليك النف فهو إني يعمل بعلمه علمي إسات هجتا وفي ماله هريسات كيسة ينفقه وفي ماله هريسات كيسة التي ينفقه باسا في حق هريسا كان اللي بك حق أسد كرا رب كباس الاتباسا علمي سلت هجتا ورجل آتاه الله علما تقوم رب علمي كالنافي ولم يؤته مالا علم التين هجتا هريسة تقطمون قبل فهو يقول وانجد لو كان لي مثل هذا osoo horii akka abaluu qabaadhe hujii akka abaluu hojjedhaa jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhan duub fahumaa fil ajri sawaa jarri lamaan kun galataan keessatti rabbi biratti haga tokko barreessaniif laalame namni tokko jarri kun lachuu nama haqa beeku nama waan gaarii beeku nama ilmi beeku tokko horii qabaa miliyoneera masjida ijaaree eela baasee miskiina qarqaaree daaraa uwwisee beelawaa nyaachisee dheebotaa obaasee nyaachise tokko moo ma harkaan qabu garuu maal yaada osoo rabbi naa kenne horii akka abaluu kenne kanat osoo naa kenne akka inni baasu sanitti baasee sadaqadha jedha ajrima isaa barreessu san rabbiin guddaan barreessaf jechuudha amantii islaamaa malatan eessarraa argatan osoon hojjatin sadaqaa guguddoo masjid ijaaranii waan guguddoo karaa baasan kana rabbiin guddaan hiraaf jechuu osoo waa takko hin dalagin beeka qalbima qofa aan niyyate rabbiin guddaan hiraaf kanaafuu rabbiin guddaan maal jedhe laysa ala alducafaa'i walaa ala almardaa walaa ala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquun حرج إذا نصحوا لله ورسوله على ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم نمن قمن ددبا وني الرابر باچسو ومدن دو حجتو ورين صحابة كيسا واتو كل وان صدقاتو دبي جرا غافتا بوكسان ورين كنرا نموت توكوكا بفا البكاؤون ورجدمي بكمي توكو جرا البكاؤون انتون warra booyoo jechuun warra haalan booyo jarri kun nama torba lakkoofsi isaanii torbaan kun waan sadaqatan dhabanii waan duulan bahanillee dhabanii rasuulli rabbiilleen alayhi salaatu wassalaam qarqaaruu dadhabee akkamitti dadhabna akkamit bahuu dadhabna akkamit deemuu dadhabne ni booyan rabbii guddattu qur'aana keessatti nuu ibsi صدقاء إساني ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع يا رب سورة التوبة كيساتي ورا يرو إسان سيد فني يا رسول ربي نقرقاري يجب نوكن مشالو لا نوكن hidhannoo nu kan karaa rabbii keessatti wareegamuu barbaannaa isin jedhan ati isin qarqaaruu hin danda'u jetteen ka achi yaa'anii booyan jedhe rabbii guddattu booyinsa isaanii qur'aana keessan nu dubbate warreen kun nama torba torbaan kan amma asit dubbatu hin dandeenyu keessaa akka fakkitti nama tokko dubbanna tokkichi sahabticha maqaan isaa culba ibnu zeyd jedhamu culba ibnu zeyd kun namni baay'een beekuu dhabuun mala culbaa ibnu zayd dhulbaan kun warra kanarraa tokko warra torbaan kanarraa tokko dhufee rasuula rabbiitiin alayhi salaatu wasalaam yaa rasuula rabbii jihaadatti ummata muslimaa yaamte anis owwaadhe ammoo wama takka waan loluun waan sinqii godhadhu waan uffadhu waan hidhadhu waan yaabbadhu tokkollee hin qabu na qarqaare akka deemee karaa rabbi isan keessatti jihaada ta'u rasuulli rabbi barbaadee wama qarqaaruu hin dandeenye booya'aa mana isatti gale mana fitti gale galee hin dhaabanne halkan san ka'ee salaataa bule sunnaa salaataa bule salaataa bule salaataa bule salaata san keessatti booye booye booye rabbii fi kadhate yeroo salaata xumure kadhaa dheertu takka rabbii fi kadhate kadhaa san keessatti maal jedhe yaa rabbi ummata muslimaa amartee jihaada deemaa nuun jette jihaanni ajrii guddaa qabattee nu barsiifte yaa rabbi sinqii fi geejjibaa fi meeshaa lolaa tokkollee argachuu hin dandeenye qalbiiti yan beeytaa qulqullu'uun karaa rabbii keessatti jihaada godhuu barbaada garuu argachuu hin dandeenye rasuula rabbiitti alayhi salaatu wasalaam dhaqee gaafadhe rasuuli rabbi soomaana arguu hin dandeenye ummanni baay'ee qoodarraa fudhatee waa sadaqate waan qabu waa tokkollee waan sadaqadhuun dhabe yaa rabbi sadaqaa sadaqadhaanarraa qeebali jedhe qofaa isaatii beekama mana fi keessa dukkana keessa dhaabbata rabbii fi kadhatu jira rabbii fi lallabataa jira yaa rabbi si kadhadha kadhaa tiisanarraa qeebali jedhe kadhaa ajaa'ibaa takka kadhate kadhaa san keessa kadhate yaa rabbi waa sadaqadhaa sadaqaa tana narraa qeebal jedhe sadaqaa ajabaa ta saniin dura namni sadaqatee takka aanuun dhagayin sadaqate maal jedhe yaa rabbi in sadaqadhaa narraa qeebale wannan sadaqadhu yaa rabbi nama muslimaa kana zallame jedhe afaanin na zallamu harkaan na zallamu hori'in na zallamu nama na zallame hundayyuu zulmii inni na zallame san ofii godhee fi itti sadaqadhe jedhe subhaanallah subhaanallah waan ajabaati namni tokko yoo si zallame diliitan teessirraa fuudha yookaan ajirii isattu sii kennama akkamiin da'a jechuudha namni tokko si si zallame haga zulmiin geettuu laalanii qabeenya sarraa fuudhanii sii kennan guyyaa qiyaamaa qabeenya guyyaa qiyaamaa asan sadaqate laala waan ajabaate inni godhe beektu amma qabeenya sarraa fuudhanii namaa kennanii miti khayrii sarraa khayriin isaa tun qabeenya kan ka'e jechuugaa qabeenya addunyaa gubbaa gumaan qabu miti ta'a akhiraa san fidee sadaqate allahu akbar mee obboloowwan hawaasni sun mee hawaasa akkam ummanni sun ummata akkam mee ilaala halkan kana sadaqatee bule osoo inni sadaqatee tan akkana du'aa godhataa jiru salaata subii azaananii salaata subii masjida dhaqee rasuula rabbi wajjiin salaate sallallahu alaihi wasallam yeroo salaata xumuran rasuulli rabbi ummatatti fuulas deebi'anii sallallahu alaihi wasallam أين المتصدق هذه الليلة أبو نمني هل كان كان واسدق أتي أين نجرا أجل نمتج واسدق أتي هل كان كان ميجل هل كان ما نمو رفي ما صدق أتري نمو ولا علي نمو نجرون جلسا ديبي أني قافة أمالي نمني واسدق أتي هل كان كان جرا أين نمتج واسدق أتي ميها قبه جل يوسع البان أولكئي dhufee rasuula rabbii bira dhaabatee suuta rasuula rabbitti hasaase waa hasaase wama kanatti hime jechuu rasuula rabbiitu saniif deeman waxyii rabbiitiin rabbiin beeksise maal jedhaniin rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam abshir gammadi jedheen fawalladii nafsii biyadi rabbii lubbuun tiyya harka isaa kee jirtuun kakadhe كتبت في الزكاة المتقبلة زكاة رب قيبلة صدقاء قيبلم تتدى بلم تجري وانا تصدقاء تسو صدقاء قردو رب قيبلة سنة تسيدى بلم تجري والركسي سنتو سنكيدة بني حفن رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو كل ياد دقني ورسن يرو دولة ديماني دولة راذيبئا ما جرين إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا في ح... ح... إلا وهم معنا حبسهم العذر أمة تكوت مدينة نراها في ديم سنو ديم نف لغنو جينف كرانو باني كان هندا أجرين إرى أرغنو نوجين أرغة مدينة متاعني رسول ربي عليه الصلاة والسلام sadarkaa sadarkaa hundaa olii shahaadaa yoma shahaadaa tanaa dhuga'an rabbii kan kee gaafatte rabbiin sadarkaa warra karaa rabbii keessa wareegamee saniin si gaya osoo karaa rabbii keessa illee wareegamuu baatte حديث صحيح كيس مال رسول ربي من سأل الله الشهادة من سأل الله الشهادة نمني شهادة كرا ربي كيس وريقمو ربي كراتي بصدق قلبي قل قل بلغه الله منازل الشهداء رب صدر كور شهداء كانان إسقيا هج وإما تعالى فراشي ها إتلي إفرت اللي دؤتي إسلام جتشو كان إسلامني أمنتي نمواك أبو قفامتي أمنتي أمته ذاتي قلبيين نمني ولي ردبر مالي كوري ولي رندبر صدر كانسون صدر كور الآنوتي warri sanitti aanoo kalammata hawaasa bal'aa muslimaati hawaasa bal'aa muslimaa kana warra sadarkaa ol aanuu santu isaan jirjiira isaan qajeelcha warri duraa sun akka dabballe'eeti akka nama filatamaa adunyaa tana gubbaa nama tokkoo nama filatamaattu gabbahee adunyaa guutuu jirjiire hedduu jira عمر بن عبد العزيز كأدنيان بنت وفي زمان جبابا كيسا أدنيا قوتون جرجيرة صلاح الدين الأيوبي كأدنيان أكمتاتي وفين جرجيرة قطز ألب أرسلان أدنيان جرجيرة محمود الغزنوي أدنيان جرجيرة يوسف بن شتاشين تاشفين عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الناصر نما هدو قانا متكولما محمد الفاتح نما حقم كان هندا أولت رسول ربي عليه الصلاة والسلام wanni nama barbaachisu ikhwaanii warra gugurdaa duraasan warra sadarkaa tokkoffa'aasan ijaaru yoo warra sadarkaa tokkoffa'aasan qajeelatti ijaarte hawaasa keessatti nama haga tokko argatte namoonni sun utubaa hawaasa guutuu ta'a manni hawaasa guutuu isaanirratti ijaarama hawaasni bal'aanoo ammoo yoo isaan qajeelan hawaasni bal'aan zamana gabaabaa keessatti qajeela hawaasni bal'aan warruma duraa san ati argatu wani jabdu wani jabduun maal wanni waan hundaa olii nama nama leenjisu dura tokkoffaa hoggaana argatu hawaasni tokko lafarraa ka'uuf kufiinsaa ka'uuf dhaqqabamu'uuf ummanni tokko dhufee deebi'ee ijaaramu'uuf leenjisaa barbaachisa tokkoffaa akka hoggaanatti eegasii leenjisaan kun leenjisuu namoota dabballee qulqulluu yaada kanaaf wareegamtu yaada kana gadhaabtu adunyaa keessatti ijaarudha saniin boodatti lafa qabatu eega lafa qabatee aalamni bal'aan bakka takkatti yaada kan kee fudhata hin facaati dubbiin imtixaana dhufa imtixaana saniin boodatti tamkiina dhufa mijjaawu rabbiin sii mijjeessa dura namni jabaan argamu saniin booda namni jabaan sun ummata jajjaboo baay'ee ijaaru san keessatti imtixaanaaf ibtilaa'a guddoo jiraa xiinxala rabbiin si xiinxala rakkoo san irra eega achi dabranii sadarkaa tamkiinaa geedda sii mijjaawuu qabachuu bulchuu takka qabannaan ammoo uummanni bal'aan akkuma baay'etti akka gabaabatti yaada itti deemtuun kan akka lafa fudhatu danda'a fakkiin rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam tafiitii ergaman dhufanii tokkoon jala qabanii nama ijaaran namoonni waggaa hagam ijaarame kun waggaa kudha sadi madiinaa makkatti eegasii waggaa saddeet ammallee madiinatti waggaa digdamii tokko eega ijaaramaniin booda dhufanii qabatanii mootummaa eega tamkiinni dhufe aalamni guutuun egaa akkanumaan ammatti as dacha'a jechuudha. Jarri kullachuu ka duraatiif ka boodalleen warra mu'intootaati ammoo sadarkaan isaanii tokko miti. Akkana gargar qooduu kana maalirraa arganne jecha rabbii guddarraa arganne rabbiin maal jedhe suuraa hadiid keessatti لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير نما فتحي مكة آت در خيري هجته واباسي صدقته نمن سنين بودا وان خيري هجته صدقته ولن قطع وجد ربي ورد راسون warra sadarkaa tokkoffaati uummanni irra dhaabatu fatxii makka'aatiin dura warri jiru warra amaaliqatu iimaanni qabu sadarkaan iimaanni isaanii ol kadhe saniin booda ammoo bal'aa ummata bal'aa hawaasa muslimaati hawaasa bal'aa muslimaati kanatti aansine egaa sadarkaan sadaffa'aa hoo maal sadarkaan sadaffa'aa warra tokko kakanaa gadiiti maal isaan warruma silaa sadarkaa tokkoffa'aa keessa jiru garuu yeroo tokko tokko dogoggoranii mucucaatan sheexaan injifate fedhii lubbuu injifatte mucucaatan mucucaannan maal gootere in mucucaatan sadarkaa ol aantu sanirraa gan mucucaatan bani aadam dogoggoruun dhabu كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الرسول عليه الصلاة والسلام إلمنا ما هندوني دوغورا ورا دوغورا راك إرا غاري ورا إيغا دوغورا كما ربي دين نمن دوغورا حواس guutuun isaan dogoggorre addunyaa gubbaan jirti abada hawaasni guutuun qulqullaa'ee dilii takkaan mala jiraataa abadaa hin yaadin haga jirtu in argamu in argamnille in argamullee osoo ka argamu taate zaman rasuula argama alayhi salaatu wassalaam maal leenjii isaan rasuularra leenjii beeku eessa jira daacin rasuula rabbirra nama qajeelchu eessa jira eeguma zamana rasuulaatu dogoggori hin dhabamin zamana saniin boodaree dogoggori dhaba haa dhabamu jechuu hin garuu wanni wal gaafatuu nu barbaachisu waraana guddicha kuma soddomaa bahe san keessa namni mucucaatee silaa sadarkaan isaa gudda'a ka mucucaatee lola keessaa hafe hagam nama sadi kuma soddoma keessaa nama sadi harka kumarraa tokko jechuu nama kumarraa tokko tafe adunyaa gubbaa yoo laalan duula bahamee namni irraa hafe keessaa kan irra xiqqaasan nama kuma soddomaa keessaa sadi qofaan irraa hafuun waan nama ajabsiisa abada bakka takka illee waan malaati nama sadi qofa tafee bara sadeen kacb ibn maalik muraara ibn rabiic hilaal ibn umayya jara sadeen tana qofa tafe nama jarjaraan maalumaaf sadeentulleen odoo bahanii sila dhibbarraa dhibbatti waraanni kun guutuma bahe silaa gaarii akkan jennu gaarii miti osoo isaan bahanii ka bira tafa rabbi nu barsiisu alhamdulillah moo nu gaari namni osoo imaana qabu waan khayrirraa hafe khayrirraa hafe kufe badee dabre akkan jennu akka ammallee deebi'ee dalaguun deebi'eef qulqulleessuun gama rabbii deebi'uun ibsirreessuun injirtii nu barsiisu wani jabduunsa wani jabduunsa kun sadeen sadeenu warra mu'minaati warra ballee olaantu sadarkaa olaantu hawaasa bal'aa muslimaa warra warra gaggaarii sanirraa tokko tokko mucucaatu eega hawaasni kun sadeen sadeen mu'minaa tahe lama ammoo kan muslimaa ka ammoo mu'minaa tahinu jira ka munaafiqaa kun maal warra munaafiqa bal'aa waan namni jedheen fudhatee namni yoo jallisu jallatu yoo namni shakkisiisu shakku warra ummata jallisu sadarkaan lamaanii gargar ba'a munaafiqni irra badaa akka nama jallisu sana kun ammoo nama yoo namni jallisi jaallatu hawaasni muslimaa tokko kolleen munaafiqa irraa qulqulluu ta'uu hin danda'u rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hawaasni isaa sun ka rasuulli rabbi waggaa hagam tarbiyaa godhanii leenjisan sun munaafiqa irraa qulqulluu hin taane gara nama saddeettamattu yeroo san keessa jira yeroo waraanni kuma kuma soddomaa bahe kana nama saddeettama sadarkaa taqriiban nama haga nama saddeettamattu ka munaafiqa jira ka imaanni dhugaan qalbii isaan seenii ka zaahira kana ammoo an muslima jedhu munaafiqa jechuun nama akkasiiti nama zaahira kana an muslima jedhu ka dhugatti ammoo qalbii isaa gadi seenii nama akkasiiti kana namaan bakka lama qoodne egaa warri tokko warra laafoo jedhu yoo namni jallisu jallatu walumaan jallatu ka yoo hamate walumaan hamatu ka yoo sirbe walumaan sirbu ka yoo iyye walumaan iyyu ka yoo dhuge walumaan dhugu warra kanaa kan kun nama jallisa garuma dubbiin qilleensi jallate waliin jallata hedduu isaanii ta'a harki maldhaan isaa harki xiqqaanoo warra waa jallisu warra waa barreessu warra meediyaa gubbaa taa'u warra waa murtii harkaa qabu ka waa jallisu kan kun nama adunyaa gubbaa irra badaa'isa kaafirallee sheexaanallee warra santu bada sheexaanallee isaantu bada sheexaanni maal karaan isaa adaa kaafir karaan isaa adi rabbittu nu hime maal jedhe إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ور منافق توتا عذابك يسابك كراغدي أجيلة الأمن كافر أغدي الأمن namni tun suufisiin jiru jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala munaafiqni kun jira jenna haga yoomil qiyaamallatti jiraatu jiraata jenna hayya eega jiraate ka ammallee jiru beekuu nu barbaachisa rasuulli alayhi salaatu wasalaam maqaa isaaniitiin rabbiin waxyii itti buusee beeke abalu zaahira iimaana fudhate malee dhugatti iimaanni qalbii isaa qalbii gadi hin seennee gubbarra islaama malee keessatti qolaa beekidhe rabbiin guddaan beeksise garuu rasuulli alayhi salaatu wasalaam gayyaamee gayyaamee mana murtiran kennu ummataa himee maqaa dhaya abalu munaafiqa abalu munaafiqa abalu munaafiqa nuun hin jenne maaliif waa lama wanni mana murtiran kaayiniif akka nu hegeru shakkii walin miineef shakkii walin ajjeefneef shakkii walitti murteessineef nama tokko shakkii irra murteessuu hin dandeettooti yoo munaafiqa teesseetes munaafiqa ta'eef munaafiqa ta'uu baatee rabbittu beeka san rabbii dhiifta ati ammoo zaahiruma kana irraa fudhatta eegni shahaadaa qabatee an muslima jedhe zaahirina irraa fudhatuu qabda ta dhokattuu rabbi beeksan seenuu hin dandeettooti maal nuu himi maqaa hoo maaliif nuu himuu dhabe wanni maqaa nuu himiniif rasuulli alayhi salaatu wasalaam hin beeka yeroo sanii yoo silaa maqaa nuu hime warri maqaa hagiman sun yoo dhume saniin booda namni dhufee maqaa nuu himu hin jiru maal nu fayyadu nu fayyadu waan guddoo maaltu nu fayyadare bifa isaanii nuu hime rasuulli alayhi salaatu wasalaam warri sun warra akkamii nuu hime warri munaafiqtootaa warra akkamii nuu hime rasuulli nama akkam duuba munaafiqni waan bifa baay'ee wasafa rabbiin quraana keessatti rasuulis hadiisa keessatti kan hunda walitti cuffinee deebifne waa soddomaan beekna alaamaa soddomaan beekta akka namni kun munaafiqa ta'e soddoma hundaa irratti arguu miti soddoma keessaa haga tokko irratti garta tokkoffaan kijiba namni mu'minaan kijibu rasuula rabbitu minni kijibaa innaan hin kijibu jedhe kijibnaan munaafiqaa beeki lammata waan kheyri irraa qooda fudhatuu hin barbaadu dugda duuba harkifata yoo waan da'awaa tokko waan kheyrii tokko masjida ijaaru sadaqaa takka waan kheyrii takka yoo hojjetame dugda duubatti harkifama dhiifama gaafata dhufuu hin dandeenye jedha qiilaa fi sababaa hedduu fida da'walee akkasuma waan kheyrii takka namtiin yoo eteen dhiifama gaafateetuma sababaa waan kana irraa hafuun barbaada munaafiqa jechuu wanni biraa ta beeknu nama muslimaa waliin dha'uu jaalata badii facaasee abaloo akkanisiin nama waliin dha'u nama waliin jiru gosaa nama adda gargar qoodu sabaan gargar qoodu nama kan addaan qoodee waliin dhawu badii facaasuu jaalata akka namni wal lolu akka namni badiin argamu akka namni wal jibu tanaatu hojii isaati wanni biraa ta beeknuun yoo ummanni muslimaa badiin takka rakkoon takka mudatti ni gammada yoo ummanni muslimaa milkaa'ee ammoo bakka takka milkiin takka islaama galte ni rifata wanni muslima gammachiisaa isa rifachiifti wanni muslima rifachiisaa isa ni gammachiifti munaafiqa jechuudha wanni biraa tanu beeknuun salaata hin gaggabu salaan itti jabaata keessattuu salaata subiitiif salaan ishaa'iitti jabaata wanni biraa tanu beeknuun waan sadaqatu sadaqaa hin danda'u yoo atti dirqanillee dirqimaan qarshii tokko irraa baasuu hin dandeettu yoo ammoo ganda fasaadaatiif gara badii jedhan hagas mara harki isaa hidhaan qabuun baasa bakka badiitti bakka kheyriitti rabbaasuu hin danda'u ammoo wanni biraa ta beeknuun nama amantii islaamaa tana qabu tuffata intala hijaaba qabdu tuffata nama areeda qabu ka wayaa bareedduu wayaa gabaabduu qabu ka sunnaan irraa mul'atu tuffata nama jara tana tuffatoo agarte munaafiqaa beeka rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbi hin kabaju rasuula rabbi kabajaa maletti dubbata maqaa rasuula rabbi wata hujii rasuula rabbi hin kabaju sunnaa rasuula rabbi hin kabaju sahaaballee hin arrabsa hin tuffata hin jibba ammallee wanni beeknuun yoo badiin facaate jaalata ummata keessatti sirba haa taatu bakkatti sirban wallee haa taatu waan fasaadaa takka fasaanni faca'u jaalata aalama keessa ka fasaanni faca'u jaalata wanni khayrii facaate ummanni amantii baratee gara amantii ka deebi'an hin barbaadu ka badiin facaatee aadan facaate wanni badduun facaatu jaalata wanni biraa ka beeknuun ballama yoo seenu guutu ballaman guutu akkasuma ammallee yoo namaa wal morme moromeen takka argamte wal dhabbiin takka argamte haaloo bahuu tana keessatti qiyaasa dabra rabbiin sodaatu haaloo tana keessatti qiyaasa dabra rabbiin sodaatu mana murtii fedhe irra kaa'ee qabeenya waan qabutti baase haga nama kana dhabamsiisutti munaafiqaa beeknan akkasiisu amaanaa dhootti kennan hin deebisu kan guutu amaanaa dubbii haa taatu horii haa taatu akka feete haa taatu ummata kaafiraa wajjiin gurmuu tahee islaama irratti qabsaawa kuffaaratti yeroo hundayyuu fakkeessuu barbaada aadaan haa taatu nyaatan haa taatu uffataan haa taatu iidan haa taatu deemsan haa taatu hojiin haa taatu kaafira fakkeessuu barbaada yeroo ati dhageettu dubbii babbareedduu dubbata ammoo takka hin hojjetu waan babbareedduu haasawa ammoo ittiin hojjetu zikrii rabbi irraa qulqullu arrabni isaa rabbi yeroo tokko illee zakkamu rabbi fi yaaqatu yoo isaaf namni tokko wal dhaban kitaaba rabbi irratti murtii deeffatuun barbaadu yoo lolli tokko argame lola keessaa baqataa yoo cinqiin tokko argamte rifannootu guddatti irra dhagame qiyaasa malee dabeessa karaa kanatti karaa kanatti qiyaasa malee dabeessa yoo namni muhaadaraa takka baasee gorsa tokko baasee waan kheyrii dubbate naaf dubbattan jedha waan hundaa ifirratti hiika bakki tun bakka jabdu dubbima kheyrii tamasita keessatti dubbatamte tana naaf dubbate jedha ifirratti hiika ربي قدتمه يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو دبين دبتم تمرتو تمساني تفتح بلان تكو بوتن رفنون تكو أرقم نمرت يدا اتقافة موان تكو اللي فقتهم بربادا دوكو قرى تكو أرقم نما بررتي هركي سمالي دوكو قرى كيين جدا موتي يلا قلدأني بلشين سبيا جلا ديمانين فارساني gaafa inni kufe ammallee irraa jijjiiranii haaraa'uma dhufe wajjiin ammallee jala ce'an jechi isaanii wal dhahaa'alessa kijibaa miti wal faalis dheengadda waan tokko dubateen arrabaan biraa haasa yoo waa kenniteef si jaalatanii yoo waa dhiifte si jibban munaafiqa jechuun warra akkanaa warra fira ifiitiif rahima fi maxxanfan warra kakuu qiyaasa malee kakatu maaliif kakatan akka kijibuuf beekaa miire kijiba isaa kana kaku'uun jabeessuu barbaada munaafiqni bifa kanaaf ka kana fakkaattuun beekan ikhwaan hum al'aduwu faxdarhum jedha rabbi diinni keessan isaan isaan malee akka waan diinni biraan jirree godhe rabbi ifirraa eegaa jira faxdarhum ifirraa eegaa achirraa gaa inshaa allah warri munaafiqtoota sadarkaa lola tabuuksan keessa gaafsan maal hojjetanii barumsa itti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan achiin nu eege bal'innaan dubbanna haga barumsan keessatti wal geennu allahu subhaanahu wa ta'aalaa a'lam assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh